Eri ni sugli America. ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com no kuri facebook kuri adrese radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com niwa mwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uburundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cose abakoroni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo ibintu vyagenze gute inyuma yaho nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga batumiye umushingantahe zenoni cayinze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu c'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu ntarambiranye ndabaramukije mutumire amahoro neza fidele duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko uburundi bwamye bufise izo ngabo zuzuye eh, ku ntwaro za cami Mwo- bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'ico zakora zari zitunganijwe neza ni ukuvuga ko umwami ari we yari intwazangabo kaminuza yari afise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe uburundi bwari bucunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashingantahe n'ingabo ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo zi- z'uburundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akwi- akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati uburundi buratewe wese ntawasigara ni nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yaba yitwaje ikirwanisho cyiwe kurya umusirikare batavana n'ibunduki yiwe icumu aho uri uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi ubundi ingabo zabwo zari abarundi bose b'abagabo bakwije ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe Togo.
baba bakabarongora Eh.
n'abasirikare biwe bakuru bakuru I- uburundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano ico gihe imbere y'umuzo w'abakoroni radiyo Imbere- ijwi ry'amerika i washington dc reka turabandanya ikiganiro cacu mu kanya gato
banywanyi bakunze b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro murisanga aho turi ko tuvuga ku gihe ingabo z'uburundi zashingiwe mu gihugu turi kumwe n'umutumire wacu zeno nicayenzi mwariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za cami nashaka kubabaza bazitora gute mwari mwavuze abari bazigize nashaka kubaza ubwene bazitora oya urumva muri icyo gihe nda- u- ukuntu bazitora umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana ntawe arinda kubatora kuba arari ku kundi kundi inzambi ivuze wowe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugaca ugenda ibutware canke ibuganwa canke ibwami irigwanisho bakoresha vyari nk'ibihe icumu icumu cyane cyane nicyo cyari ikirwanisho cy'ibanze kurya ba- babaha karacinikov ni cyangwa ifare niko ifare yabo icyo gihe yari icumu nta myambi bakoresha imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu I- i- imyambi umuheto ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruhonyanganda bari bafise ico gihe kandi vyarafashije uburundi gushika yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise jerome muratwumva Um, Ati ubu ko nabibona nabwo bikimeze nka kera hari ubwo usanga bayikeza n'abandi bantu basanze uh, mushaka kuvuga bande bishaka kuvuga nk'ibintu ngo nk'iby'imigambi nk'iby'ingirango murabona ubundi ukuntu bumeze ubu bwarahindutse Eh, twariko turavuga ingene igisirikare cari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami radio ijwi rya amerika i washington dc eh, mu kiganiro murisanga hanyuma bazi ko abaje ubwa mbere bari abadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yuko batsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose Eh, abadagi baje mu burundi vyagenze gute ku vyerekeye izo ngabo nibo mbere batanguye kuzana abasirikare bavuye mu mahanga abo basirikare babo bari bavuye zanzibar babita basikari ni naho havuye igisirikari nabo nibo bazanye babacumbikira i- ku kirindiro cya mbere na mbere mu burundi harya mu kajaga na basikari rero nibo baje nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu burundi mu nyuma zabo batsinzwe bararekura uburundi n'u rwanda haza ababirigi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya ya rusizi abanyekongo babise ba mususu yego nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu burundi kuva ababirigi bashikira uburundi n'u rwanda gushika bagende abadagi bahavuye ryari abadagi bahavuye mu- mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na gatandatu batsinzwe haca haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi Hakaza kimwe babiri kuva cumi ku- kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri ku vyerekeye ico gisirikare cariho c'abadage uku- ukugene cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye oya nti- ntivyari bitandukanye mu vy'ukuri kiretse i- bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu burundi no mu rwanda U- mu vy'ukuri ariko babi- ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu burundi no mu rwanda reka turabigarukako reka tu- Yego cyane.
tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufise pascal uratwumva yego mbe ndabumva Eh, aho uri irindi zina yego ndiko ndabumva aho ndi gusa ndi mu burundi urazi ko tutabumva neza yego eh, mufise ikibazo iciyumviro Eh, mfise ikibazo ngomba kumubaza uti none abo bakoroni bamaze kuza mu burundi boba baragwanye na- n'abasirikare canke a- abasirikare b'abarundi baba baragwanye hama niba ba- baragwanye naho bijanye n'aya traité de kiganda y'umwe- umwezi gisabo bamuca amande abamuciye amande bivuye mu mwumvikano canke bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nivyo nagomba kubaza murakoze Ndashaka imbere y'uko mubica ma- manze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumwumva reka eh, mutumire abishure mumwishure Eh, iki kibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi Ba- bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu gushika igihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwe zabangukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe n'amajeri sekuru wari wamwumva niwe yabwiye umwami ati mwami w'i burundi ibi bintu bica umuriro umeze gutya reka turaganzwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara abawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano ya kiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka amajana ane na mirongo ibiri na zine niho byavuye si uko ari- mwe- mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati bitemwo ko uburundi bwanje butumira bwose nemere arasinya kiganda ko yeye Ababiligi ba- abadagi ba- bashikira igihugu ko abapatiri bigisha ko atanga ihadabu ry'aba- ry'inka amajana abiri amajana na mirongo ibiri na zine kugira amahoro murakoze Eh, dufise kandi aro ku murongo wa telefone aro twumva ndabumva yego utubwire irindi zina naho hamagaye utumbeye Eh, duhaye imana aroni ubwo ngubwo ndi mu gihugu cya uganda ego ufise ikibazo kutumire canke iciyumviro ushikiriza mfise icyiyumviro ni n'ikibazo ego Yego. bwa mbere bwobwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose Ni igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu ubu benshi bita ari abasirikare canke igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora muri iriya myaka ya kera ku ku ntwaro ya cami uno munsi hoba hariho itandukaniro murakoze reka abishure mumwishure ni ni intumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki niyo irongora byose ari gisirikare ari iterambere ari teranyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari sebarundi mwezi naho yari umutare umunsi avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye abamwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamwo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni sebarundi gusa arwanira uburundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagati cyangwa ku mupaka umwami araba uburundi ni sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza iby'ubu n'ibindi murabona aho biteye reka dufise kandi hari remo araduteye akamo remo uratwumva kuri telefone ndabumva irindi zina aho uhamagaye uri ruhamya ndi ku- mu rwanda kigali ku gisozi ufise ikibazo ufise icyiyumviro nagira ngo bazamutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigereranya n'ubu ngubu ni abahe bari bafite agaciro ugereranyije na- n'ab'ubu ngubu murakoze asa n'uwari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi eh, reka abasubiriremwo eh, zeno ku ku ntwaro ya cyami byari ibirwanisho bicurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ibyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ahari ikangozi muri komine buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ibyuma indaraye isuka umuhoro icumu icumu ryavuye mu butare bw'i burundi ricurwa n'abarundi ndetse u- icumu rivuye mu butare bw'i burundi mu minwe y'abarundi ubundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nibyo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure uburundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu rwanda gusubira epfo nicyo gituma uburundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho icyo gihe ruhonyanganda yari ruhonyanganda icyo gihe nicyo gituma uburundi bwari bukomeye umwami yari akomeye gira amahoro murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone bigira imana uratwumva yego ndabumva aha izina aho uri n'ikibazo cyangwa icyiyumviro neza na neza ndi mu cibitoki muri komini buganda zone ndabo mu burundi yego mu burundi yego ikibazo icyiyumviro Eh, ni icyiyumviro jewe ndimo ndaraba n'inkweza ndimo ndaraba itwari y'ibya ke- ya kera ingene a- ingene burundi bwari bwipanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu burundi yari asasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu burundi batangura kurwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba igiye kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye hacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu burundi twebwe ico twosaba twosaba yuko abarundi kurya nyene byari biri hambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene ata munyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu c'uburundi twebwe iby'igihugu cy'uburundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'uburundi usasagara nta mbere tugasangira akabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu age- ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaka indaro aho ageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugana ubu unye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari um- ari umumenja ari umwicanyi jewe ngejeje ngaho murakoze murakoze cyane john nawe nyine ari ku murongo wa telefone john uratwumva ndabumva cyane irindi zina aho uri ndayizeye muri state ya yowa yego ikibazo icyiyumviro Eh, nda- ndatanguye kuramutsa uwo munyakubahwa mwatumiye yego arabumva urakagira amahoro nshuti yanjye Eh, n'amahoro cyane rwose icya mbere cya mbere coco ngomba kubanza gushimira ijwi ry'amerika kutuzanira abantu b'inararibonye ba kera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nk'abo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byiza cyane rwose hanyuma ikindi kigira kabiri abo babirigi n'abadage baje eh, baje ku- kurwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababirigi n'abadage bakiturondera byoba biva kuki baba bakirondera y'iki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayange ico baba bakituronderako murakoze murakoze eh, mumwishure Eh, icyo baturondera ko nicyo baturondera ko n'imbere nicyo cyari bazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko icyo dutunze ko twakibashorera tuki- tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe cumi ndetse n'ibirenga nicyo cyari cyarabazanye n'imbere nicyo bari bakeneye nicyo gituma ba- bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bagaf- bakigarurira afurika yose nicyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwa- ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami se barundi arongoye abarundi bamwemera bamu- bamwibonamwo bazi ko ari se kandi adacagura Nta- umwami ntiyari azi umuhutu nabo ntiyari azi n'ubwoko bwiwe nu- nu- n'umuryango wiwe umwami ntiyari azi umuhutu ntiyari azi umututsi ntiyari azi umutwa ndetse ntiyari azi n'umuganwa yari azi umurundi yari sebarundi ntiyari sebaganwa ntiyari sebatusi ntiyari segahutu ntiyari segatwa oya sebarundi sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshe icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ntigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kugira ngo agasore yavyanse ndaza kubacira ku maya ingene ya- ingene yasize atu- a- aturaze ingene twirwanira ingene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma ego ariko muravuga ingabo zari mu burundi ingene zagwana eh, gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe eh, uburundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe hari aho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mu bivuga muri make o uburundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse uburundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba uburundi uko mubuzi ubu u mu mbibe zabwo ubu u jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka u- ujabuke rusizi ugere i- hariya e, mu- ibushi aho ntare rugamba yabyariye uhavuye atera ubururu umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi kirima urumva rero uburundi bwari bwagutse cyane mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ibiri na kane niho rero ababirigi n'ab- n'abongereza bumvikana Aba- abongereza bati mw'ababirigi mwebwe nimutureke tu- twubake indaraye iva kayiro igaca mu buseruko bw'i burundi gato ikagenda gushika muri cap muri afurika y'epfo mu- muduhe aho hantu natwe tubahe eh, umu- umuhora uva dar es salaam ushika ikigoma muze muwukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubaha- ntituhabahaye rwose turabatije ariko baraduti- baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda byari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadarato ijana na mirongo itanu na zibiri abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu ni hafi komine nzima nzima y'ubu ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri n'icenda canke na ntihenze kane na kane Eh, niho uburundi bwahebera abongereza Ta- tanzania y'ubu ni ukuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha buha buha iyo twayitakaje gute ko mwavuze ko U- u- ntare rugamba yari Ni- yahafashe ni- naho nyene ga n'icyo gihe aha nico gihe n'icyo gihe nyene naho ku vyerekeye bushi hasubiye muri Ubushi- kongo gute ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinze akarimbi hagati ya kongo imbirigi na rwanda urundi mu gihe bashinze akarimbi bati "Mwa- mwa- mwa babirigi mwebwe muzoguma hakurya ya rusizi na kivu natwe aha a, mu burundi no mu rwanda tugume hakuno ya kivu na rusizi yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze ni ukubera iki izo ngabo zari zi- zigizwe n'abandi izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe ni- ni- n'intwazangabo z'ababirigi n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri generale bari ababirigi ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo babi- a- abo banyekongo ari bo bari bajejwe umutekano i kongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe kongo beje rwanda burundi hanyuma umutekano u- uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamwo nta munyarwanda ajamwo abo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababirigi gusa aho byahagumye gushika ryari gushika eh, twikukire gushika byagumye gutyo mu burundi no mu rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki icenda ukwezi kw'indwi mirongo itandatu niho inteko z'ababirigi zivuye mu bubirigi zaza mu burundi no mu rwanda zigaca ziha umwobo abasirikare bose b'abanyekongo bose bose mu minsi itatu icenda cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utu- n'utuyoyogoro twabo abari burundi barabajyana babashyira harya mu gatumba bati genda abari mu rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye batigenda ntibarabye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero ha- baca bahashira mu- ku mutekano no- no- n'amahoro mu burundi no mu rwanda bahashira ingabo zabo ba kamina mwumva
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe iyo ngingo yafashwe gute batiye gute
urumva eh, muri mirongo eh, itandatu niho uburundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo kuko bagira bati "Eh, erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu ku- ku- ku- gutekurura ibunduki ngo ngo asubire ayu- ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'uburundi ariko zi- ziri- zi- zikora ku buryo bwa none Ntiba- nti- ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduki nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri mirongo itandatu bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute dutangure kurondera abasirikare bazo- bazocungera umutekano no mu rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hageze ndetse ko twacererewe ko nabo bacererewe bati reka rero aho twacerewe tuharihe kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo niho hatangura batangura ku- kurungika micombero jerome ntungumburanye na karori karorero batatu mu rwanda barungika bandi batatu nyene harimwo juvenali habyarimana harimwo n'abandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y- y- y'intwazangabo mu mu bubirigi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora ata mashuri maremare zigiyemwo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya ba rusiga barya banda bemeye n'abandi yego reka turabibandanya tugaruke ku Yego.
mirongo ya telefone dufise ndayisenga ndayisenga uratwumva
niko ndagomba cyane urihe irindi zina ni ndayisenga viyane urihe
ndi ngaho i bujumbura yego ufise ikibazo canke iciyumviro
ni mu kibazo mfise yego Eh, turabona yuko uburundi bwo hambere bugitwagwa n'abami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi bugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugenzura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibiziga tukumva ngo hari ihohoterwa rya- ry'agatsina ka tsina muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko uburundi bwikukiye butagitwarwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire icoba gituma uburundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma bugakora ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo mwe twuma tubyumva mbere na ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyene abarundi tubyita ubwacu nyene ndashaka kubaza iyo- ico iyo demokarasi yoba yarakumara kuko byose ntabwo neza ukuntu igihugu coba carikukiye gifise abasoda baco nyene ariko tukaba dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwarwa n'abami canke catwarwa n'abakoroni akabazo kanje karako murakoze reka bishure Eh, ibyo uvuze nyakugira amahoro nibyo ubu u- umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose rwose rwose twarasubiye inyuma sinzi uh, uh, ngene twasubiye inyuma ni intambwe nyinshi imbere y'uko intwaro ya cami ijaho ni ukuvuga mu kinjana ca jana ca cumi na gatanu nu- igihumbi kimwe n'amajana ane imbere yaho kure n'iyo twarasubiye inyuma mu byerekeye iki kandi aricyo gikuru mu byerekeye ubumwe mu byerekeye u- u- ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe i- ingene twumva ubutegetsi cari cyo umutegetsi atabaye sebarundi agize ati jewe ndi umuhutu canke ndi umututsi canke ndi umutwa biba vyononekaye vyose ibikurikira byose birononekara igisirikare cyo kica gikurikira bamwe bati jewe jewe meze nkawe u- abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe si uw'iwacu biba vyononekaye byose demokrasi u- uvuze siniyumvira ko ishoboka ata bumwe muri ico gihugu buriho ata mutekano uriho ata muntu wa politiki agira ati jewe ndi sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cami nico gikura abami batuzaniye umutegetsi aba sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri uwa hirya y'ejo uri uw'ubu uri uzovuka ejo utari sebarundi shaka wisigireho ushaka ushireho igisirikare na- ni- ni- ni- n'ibindi byose ntaco uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta nta kintu na kimwe kizo- kizoshoka niko rero ubu niyo ngorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro murakoze Eh, dufise eh, rukundo rukundo uratwumva ndabumva irindi zina aho uri eh, ndi muri ayidaho yego ufise ikibazo iciyumviro ushikiriza ya ndafise uh, ikibazo yego ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none uh, ubwoko bw'abahutu n'abatutsi eh, bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa eh, n'abarundi ubwabo kuko turavye tanzaniya umutanzaniya u- u- ubwoko ubwo ari bwo bwose bibonamwo nk'umutanzaniya kandi ugasanga ntado bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu burundi no mu rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none n'abami ba- babikoze uko cangwe n'abo babirigi nyene babikoze uko ico nico kibazo cane murakoze mumwishure ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkoramutima cyane cyane mu byerekeye uburundi n'u rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababirigi binjira mu burundi gushika muri mirongo itanu n'indwi hari amahoro mu burundi no mu rwanda n'i kongo no hose umutekano jewe naragiye i kongo kwiga n'undi musore muri mirongo itanu na gatatu kuva iwacu gushika i kongo namaze iminsi mirongo itatu n'ibiri mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo i kongo batanzi Ndi- nari mu mahoro atagira uko angana ariko ubu sino- sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu burundi ari kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiyeko kimene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi a- ba- a- kati eh urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimu- ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatari n'abezi bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona bapfiki si abakene basa si abagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba uburundi ubu bariko baradaha iyo peteroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba vyose bariko baridahira mu burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero ha, eka bazosiga igihugu kera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate eh, akira amadora ngomba guhornya abahutu eh, eh, nzagira amahoro murakoze
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
Uh, habimgisha nawe nyene aratwakuye habimgisha irindi zina nije dewo urihe ndi mu burundi ngozi ku mwumba ego ikibazo cyiyumviro mboje kwagushima kabisa Iki- icyo ki- iyo uwo mugabo icyo kiganza cyangwa twashimye cyane twatunezereje Eh, gusa twari dufise ikindi kibazo turashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise ego mubaze ni ikibazo bize turi ahantu b'abashomeri bari no mu burundi bamwe bamwe ngo twarakoze gusa batu- batumye udufaranga twacu gusa sinzi twashaka muze dutumire ko dr ministre javye ndahisha tuvugane twe agira ijambo atubwiye Uh, nibaza ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga uh, ico ni ikibazo wubariza ngaho uciye ku bategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo natwe twari gushima ego murakoze namwe murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare eh, coba cashinzwe mu burundi cane cane igisirikare gikoresha ibigwanisho bicira umuriro Ah, tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe eh, yo gutegura ingabo z'igihugu c'uburundi Ah, twari tukiri ku bukoroni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushiraho izo ntego mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwagasore yatsinze yatsinze kandi intsinzi ya yindi itarashikwa ko kandi sinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe mirongo icenda na rimwe ku ijana mirongo icenda na rimwe ku ijana amajwi ya rwagasore wenyene arongoye abadasigana ni ukuvuga intebe mirongo itanu n'umunani kuri mirongo itandatu na zine zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe mirongo icyenda na rimwe ku ijana atsinze bati ntibishoboka ko dutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi si n'abatutsi abaganwa inda z'ingoma nizo zamugandaguye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavanure n'ababirigi rwose du tum, oya twa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi mirongo itandatu na rimwe ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye mu, mu, muri e, itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa afp avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishasha nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono ariko icyo gihe nta kundi byari kugenda nta n'umwe yari umu- yari yigeze aja mu gisota nta n'umwe nanjye nari ndabarongoye nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jewe ndazi bunduka ingene barasa nuko biva aho ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye userukira ububirigi enikiyo namubwira nti duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha kucigisha ariko ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe Ati ura- nti uravyemeye ati ndavyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twarakoranye kandi twakoranye neza subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise simeon simeon uratumva ego ndabumva irindi zina aho uri Ni- ndikumana nkaba ndi bujumbura ego ufise ikibazo ku mutumire canke iciyumviro
ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'in- ingabo z'abakoroni bamaze kuva mu burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze bavyitwaramwo ego ikibazo nari mfise nico ugeranije n'ingabo z'umwami konko byagerageza murakoze arabyishure
ubudasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri mirongo itandatu na rimwe na gushika mirongo itandatu na gatatu ni uko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga Ni- nibwo budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari ibirwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko mu- muri mirongo itandatu mirongo itandatu na gatatu twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana ba mwezi babigize ibunduki ku yindi nizo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka mirongo hari abanyekongo n'aba- n'abada- n'aba- n'abasirikare b'abadage baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura narabwiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleje no no mu nderabigisha nyabura nyabura nyabura tabaranya nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i burundi e ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose bose bose bose barwana bari bafite amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa yego ariko cyane cyane icyatumye iku- i- i- ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye ni ukubera politike y'umwami itari ihuje rwose na politike yakurikiye hanyuma yego gira amahoro murakoze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ni mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Eh, bitanga imana twakwiye na wenyene aho uri ubaze ikibazo n'icyiyumviro ufise ubushikirije Eh, aho ndi mu gitega yego Eh, ikibazo ikibazo nari mfise mu kijanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihinduye hama zi- baka- bakaziyirangiza kandi umwami atari bwaga ku ngoma mumwishure sinumvise neza Eh, mwosubira mukabaza ico kibazo yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami bamwatse ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma muriko muvuga Bavuga ko uwuhe umwami- uwuhe mwami Eh, bakam- eh, umwami bakamunyuraniriza ingabo hari umwami m- kanaka mwaba mu- mushaka kuvuga cyane ni muri rusange Eh, navuze muri rusange yego Eh, niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambutse yagiye ku ngoma ku ngoma u- yagiye ku ngoma ku ntwaro y'aba- y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigi irangire none ni kuki bamu- bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga Yego.
niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababirigi bagira bati umwami ntakiri umwami umwami w'ukuri ni umwami wacu niwagaba umwami w'abami b'Abaru- w'umurundi umurundi umwami w'uburundi ntakiri umwami mu by'ukuri yujuje siwe ajejwe te- i- i- umutekano w'uburundi n'u rwanda siwe ajejwe eh, a- akaraye n'akiriwe mu burundi ni twebwe maze rero kugira ngo dutekane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga Eh, muri muri make uh, inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu hatanguye ibibazo vyibonekeje mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu aho abasirikare bateye ikirimba c'umwami mwambutsa vyage byagenze eh, ku- aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera ku- bavuga kuyazi ikirimba barayagije ikirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera ikirimba aka- aka- agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri mirongo itandatu na gatanu baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikiranga- umushikirangoma wiwe leopoldo bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya mirongo ibiri n'umunani harya imbere yo kwa dogiteri ndikumana harya imbere ya isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse bye- kugira ngo akire byabaye ingorane cyane niho yaciye ahunga byabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatutsi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa Eh, tuze ku murongo wa telefone eh, unyarutse reverien eh, vuga ikibazo canke iciyumviro ushikiriza muri make cane unyarutse ego n- nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa zeno nicaye nzi ko ibintu a- atubwira ibintu by'akahise k'uburundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumubaza ati none abo badagi n'ababirigi kugira baze mu burundi bari bahunze ibindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu burundi na u- bahakoronize Si- urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu burundi kudukoroniza reka arabishura mumwishure Yego, eh, icyo ni ikibazo nacyo cyiza cyane urabona eh, mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na kane gush- gushika mu kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu bari mu nama i berlin bati rero abo ni ibi- ni ibihugu by'ibihangange by'iburaya bati rero afurika ni gi- ubu u- nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakennye turakennye i- inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye i- ibintu byinshi biri muri afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagaburanyama baragabura berlin ababirigi baronka kongo yose abadagi baronka tanzania y'ubu yose bomeka ko n'uburundi n'u rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera u- ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri afurika bikabiburaya barondera itunga itunga rya mbere ni abantu n'abarimyi itunga rya mbere ni abakozi itunga rya kabiri ni ubwo butaka itunga rya gatatu ni amashyamba maze rero ibyo byose bari babikeneye iwabo ntabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara Ego, reka tugezeze ngaha umwanya uraturangiranye Ah, dushimire umutumire wacu umushinga ntahe zeno ni cayenzi muhinga mpanuzo jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu c'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu gatatu twako turavuga kwishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire mwe mwese mwashoboye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe vyiza tubatumira tukubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james na buriste na buriste ndakunda cyane inyonyi records